For sure it's God who overrules times and seasons wheresoever we are.
ndithu lero ndi mulungu amene amalamulira nyengo ndi ndi nthawi zonse zimene tikudusamo It's God who made some other areas to be morning, others night, others afternoon.
mulungu amene anapanga kuti madera ena nthawi yomweino akhoza kukhala mmawa ena masana koma enanso madzulo When we see the night, same time afternoon and same time morning, is when we conclude that our God is very sovereign.
ndetu tikamaona nyengo zina zikukhala madera ena akukhala mmawa nthawi yomweyo kwina nkukhala masana kwina nkukhala madzulo pamenepo pamene timafika potsimikiza ndithu ndi kuti mulungu amene ndi mulungu wangwiro
Last week, we were on Ephesians chapter 2, when we see the characters of a dead man, and we conclude by saying that in a man there is nothing good, but Christ is the one who is good and make us to be in the inheritance of his kingdom.
wiki yapita ija tinali m'buku la efeso chapter 2 pamene timaona za maonekedwe a munthu wakufa ndipo tinaonanso mmenemo kunena kuti mwa munthu wakufa mulibe chabwino palibe kanthu kabwino kamene kapezeka mwa ku- mwa munthu wakufa komatu mulungu yekha ndi amene amachita kuyikapo moyo kuti munthuyo akhale ndi moyo achite kanthu
Today, Exodus chapter 32.
koma lero linatiyeni titseguleni mabuku athuwo mbuku la ekisodo chapter 32
I will start from verse 1 through verse 14. And Brother John will, will be following suit after reading two, three verses at once.
ndeno tiziwerenga mavesi awiri moduladula koma motsatana kuchokera pa vesi ya 1 mpaka vesi 14
I'll start verse 1, 2, and 3, where it says, And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which is, this is G, small g o d s, which shall be shall, shall go before us for us for the, this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we not know what what is become of him. Two. And Aaron said and unto them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. Three. And all the people break off the golden earrings which were in their ears, and brought them unto Aaron.
vesi loyamba koma pamene anaona kuti mose anachedwa kutsika mphiri anthuwo anasonkhana kwa aaroni nanena naye ukani tipangireni milungu yakutitsogolera pakuti mose uyu munthu anatikweza kuchokera mdziko la igupto sitiziwa chomwe chamgwera 2 ndipo aaroni ananena nawo thyolani mphete zagolide zili m'makutu a akazi anu ana anu aamuna ndi akazi ndi kubwera nazo kwa ine 3 ndipo anthu onse anathyola mphete za golide zinali m'makutu mwawo nabwera nazo kwa aaroni
Four, five, six. And he received them at their hand, and fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf. And they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation and said, Tomorrow is a feast of the Lord. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and to and rose up to pray.
4 iwo anadzilandira ku manja awo nachikonza ndi chozokotera nachiyenga mwana wa ng'ombe ndipo anati si milungu yako israeli imene inakukweza kuchokera ku dziko la igupto 5 pakuchiona aroni anapanga guwa la nsembe patsogolo pache ndipo aroni anafuwula nati mawa aliko madyerero a yehova 6 ndipo mmawa mwache anauka mamawa nafukiza nsembe zopsereza nabwera nazo nsembe za mtendere ndi anthu anakhala pansi kudya ndi kumwa nauka kusewera
Verse 7, 8, and 9. And the Lord said unto Moses, Go, get thee down, for thy people which thou br- broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves, and they have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf, and they have worshipped it, and have sacrificed thereto, and said, these be gods of Israel which have brought thee up out of the land of Egypt. Nine. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is stiff necked people.
7, 8 ndi 9 ndipo yehova anati kwa mose muka tsikatu pakuti anthu ako udawa- udakwera nawo kuchokera mdziko la igupto wazipsa wapatuka msanga njira wapatuka msanga njira imene ndinawawuza wadziyengera mwana wa ng'ombe nagwadira namphera nsembe nati siyi milungu yako israeli imene inakukweza kuchokera mdziko la igupto ndipo yehova anati kwa mose ndawapenya anthu awa taona ndiwo anthu opu- opulupudza
Verse 10, 11, and 12. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. And Moses besought the Lord his God and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt with a great power and with a, a mighty hand? 12. Wherefore did the Egyptians speak and said, For mischief did he bring them out to slay them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath and repent of this evil against thy people.
verse 10 ndipo tsopano ndileke kuti ndipse mtima pa awo ndi kuwatha ndikukuza iwe ukhale mtundu waukulu ndipo mose anapempha kwa yehova mulungu wace nati yehova mtima wanu upseranji pa anthu anu amene munawatulusa m'dziko la igupto ndi mphamvu yayikulu ndi dzanja lolimba 12 akanenerenji igupto ndi kuti anawatulutsa choyipa kuti awaphe m'mapiri ndi kuwakantha pa nkhope pa dziko lapansi pepani lekani choyipacho cha pa anthu anu
Verse 13 and 14. Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swearest by thine own self, and saidest unto them, I will multiply your seed as the stars of the heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever. 14, the last verse. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people.
verse 13 ndi 14 yomaliza kumbukirani abrahamu israeli isaki ndi israeli atumiki anu amene munawalumbirira ndi kudzitchula nawo anokha amene munanena nawo ndidzachulukisa mbewu zanu ngati nyenyezi zakuthambo ndi dziko ililonse ndanenali ndidzapasa mbewu zanu likhale cholowa chawo nthawi zonse 14 yomalizayo ndipo yehova analeka choyipa adanenachi kuwachitira anthu ache
May God bless the reading of His word.
ambuye adalitse kuwerenga kwa mawu ache
We have read the book of chapter 32 of the book of Exodus, which, bo- which is Moses, tawerengatu the one who wrote the, this book.
tawerengatu kuchokera m'buku la exodo chapter 32 ndipo buku limeneli amene analemba ndi mose
Moses wrote five books that is, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers.
mose ameneyutu analemba mabuku okwana 5 buku la genesisi a exodo levitico a deuteronomo komanso numeri
These all books were wrote by Moses, and the- Moses is the one who was called by God to deliver the Israelites from the hands of King Pharaoh in Egypt.
mabuku amenewatu analemba ndi mose ndipo mose ameneyi ndi amene anatumidwa ndi mulungu kukatulutsa ana a israeli m'manja mwa farao ku iguptuko When we see the plan of God was traced for Joseph to be sold to Egypt so that he might be staying there, and the brothers to go there and the abiding there and get but pride and the king Pharaoh, the first king to die, even Joseph to die, so that times to come whereby God will raise the anger uh, into the heart of, of uh, Pharaoh and to start uh, persecuting these Israelites so that times should draw nigh whereby God will let them out.
tikamaonatu mukupangiratu kwa mulungu mulungu poyamba analola kuti a yosefe agulitsidwe ndi abale ace ndicho linga chonena kuti yosefe ameneyi akafike ku igupto kuti akakhala ku igupto kumeneko akakhale otsogolera abale wake ndipo tinaonanso abale akewo akumulondola kukafikadi kumeneko kukakhala mu igupto ndipo mulungu analola kuti abale ake a yosefe amenewa achulukane mdziko la chilendomo kenako analolanso kuti farao ayambe kuwasausa anthu ak- ayambe kuwakhalira kuipa anthu amenewo ndi kuti akalira mulungu mwini wake akadzitengere anthu ake
the coming out from Egypt, it's a thing that was very difficult to these Israelites.
ndiyatu kutuluka kwa mwigupto ndiye chinthu chimene chinali chovuta kwambiri kwa anthu awa aisraeli
Because the first people who stepped in Egypt died there, and uh, King Pharaoh, who accepted these guys, died too, and they were some generations that born in Egypt.
chifukwa anthu oyamba amene anatsogolera kukakhala mu igupto m'menemo anafa onse ndipo ngakhale farao amene anazamlandira yosefe amene ndi aisraeli amenewowo nayenso anafa kotero kuti amene anatsalawo anali ngati alendo amene anali mu iguptomo
Because we see that it's not only the brothers who left Canaan to Egypt, but even the parents, Jacob, depart to Egypt and they abode there, which means it makes the, this new generation never to, to know the exact place of their origin, that is Canaan.
chifukwa tu tikamaona tikamanena za abale wake a yosefe amene anasamukira ku dziko limene la igupto sitikunena za abale wake okha tikuonanso koma ngakhale abambo wake na amayi wake a a- a- a- aisraeli ameneyi onse anasamukira ku dziko limeneli la igupto kuti chikapangise kuti anthu amene ajawo asakhalenso ndi kwina koyang'ana azitha kumaona kuti ngakhale manda amakolo awo ali komweko ndiye kuti kwawo komweko
So they established in their mind the thinking that Egypt is their homeland.
ndiyo chimene chinakhazikika m'maganizo mwawo kumaona ngati ku igupto ndiye dziko lawo
When King Pharaoh started persecuting the Israelites, even though they were in persecution, but they had no option, nowhere to come out because they don't know the exact place of their origin.
pamenetu mfumu farao inayamba kuwasautsa anthu amenewa ana israeli amenewa posautsidwa ndi farao amangosautsidwa koma posadziwa kumene akhoza kupita chifukwa maganizo awo analiponera kuti ku igupto konkwawo ndithu
So King Pharaoh did whatever he can, and the Israelites manages to receive whatever King Pharaoh is doing to them because they were hopeless in this country of Egypt.
ndiyetu mfumu farao inachita chilichonse pa anthu amenewa aisraeli nawo aisraeli amangodzivomereza amangozilandira zimene nkhanza zimene amakumana nazo chifukwa kwa iwo kunali konena kuti mfumu yawo ndi yomweyo kulibenso kwina kumene wakhoza kupita
The persecution of these Israelites came from God, directed to uh, King Pharaoh to do whatever, so that when coming out from these situations, it should be God, the one who is doing the work, not a human effort or trials.
chisautso chimenechi cha ana aisraeli chinachita kuchokera kwa mulungu nkumutsogolera farao kuti awazunze ndi kuwasautsa anthu amenewawa ndi cholinga chonena kuti muchina chilichonse chimene chiti chidzachitike patsogolo pache asakhalenso munthu koma akhale mulungu yekha amene akhoza kuchita zinthu
That's why going unto the promised land, it needs a leader to direct, to lead them so that they might follow him because that place is a place that they don't know.
ndi chifukwa chake pokuti akalowe m- ule- wa- wanyamuka ulendo ukalowa mdziko lake kenani pamafunika kuti pakhale mtsogoleri amene akudziwa amene akhoza kuwatsogolera chifukwa sakudziwa kumene akhoza kupita
In a human heart, in a, in a person, there is no goodwill, there is no good way of choosing. And it's God who chose Moses to lead them out because they can never even manage to select a good leader whom they might follow.
pawo munthu pa maganizo awo munthutu kunalibe mwina mulimonse mmene iwo akanachitira kapena mmene iwo akanatha kupangira zinthu kuti zikhale bwino ichi nchifukwa chake mulungu anachita kudzisankhira yekha mtsogoleri kwakhale mose amene atawatsogolere It's God who chose Moses. It's God who sees the affliction of his people. It's God who descended to these people so that they should get uh, protected and saved.
ndi mulungu amene anamutuma mose kuti akawatulutse anthu amenewa ndi mulungunso amene anamva kulira kwa ana aisraeli ameneyi ah, kulira kwa ana aisraeli amenewawa ndiye kuti china chilichonse chinatengera mulungu kuti ana aisraeli atuluke kumenekoko
Here, Israelites has been protected, saved, has come out from the bondage from Egypt.
ndetu apa tikuona tsopano israeli uja watetezedwa ndipo watuluka mu ukapolo mdziko la igupto
after coming out from this bondage, they started their way going to the promised land and crossed the Red Sea into the different wildernesses in that time.
ndeno pambuyo ponena kuti atuluka mdziko limene la igupto anayamba atu ulendo upita ku kanaani mpaka na anawoloka nyanja yofira ndi kudusa nj- a njira zina zosiyanasiyana za mchipululu nthawi imeneyo
Even they had come out from the bondage, but they need somebody to direct them so that they might cross the Red Sea, even crossing in the wildernesses.
ngakhaletu anthu amene wawo anatuluka mu ukapolo amafunika wina wake onena kuti awatsogolere kuti aende akaduse mpaka na ukatuluka mchipululu mmenemo Moses was the right person to direct these people into the promised land.
ndipo mose ndi amene anali munthu woyenera kuwatsogolera anthu amenewa kukafika ku dziko la malonjezano
And Moses is the one who was communicating with God, or is the one coming from God to save them from the bondage.
ndipotu mose ndi munthu mmodzi amene amalankhulana ndi mulungu kapena tinene kuti ndi munthu amene anatumidwa ndi mulungu anachokera kwa mulungu kuti aka- akawatulutse anthu a mu ukapolo
Now the Israelites were in the wilderness, were in on the way going to Canaan,
ndiyeso pano aisraeli adakali mjira yopita ku Kane- ku kenani
God told Moses to go up onto the mount so that he should come down with laws.
mulungu anamuyitana mose kuti akwere mphiri kuti akatenge chilamulo
The law was given to Moses while the people were in their places, sleeping, staying, waiting for the leader.
chilamulo tu chimaperekedwa kwa mose ndi mulungu pamene anthu onse aisraeli amenewawa anali ali kumudzi ali gone ali khale kuyembekezera mtsogoleri wawo
But before we proceed, we see when God called Moses, Moses had a stammering ra- tongue whereby God chose Aaron to go with Moses.
komatu mwina tisanapitirire tinaonanso kuti Mo- tikhoza kuona kuti mose ameneyu anali wachibwibwi zimene zinapangisa kuti mulungu amuyitane aloni kuti ayende naye pamodzi mose
So it's God who made everything possible.
ndiyetu ndi mulungu amene anapanga chilichonse kukhala chotheka Because in Exodus chapter 4, verse 14 says, chapter 4, verse 14,
exodo chapter 4 vesi yake ya 14
He says, And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also, behold, he cometh forth to meet thee. When he seeth thee, he will be glad in his heart.
vesi la 14 akuti pamenepo mkwiyo wa yehova unayakira mose ndipo anati nanga aloni mlevi m'bale wako siya, uh, salipo kodi ndidziwa kuti kulankhula alankhula ndipo taona atuluka kudzakomana ndiwe ndipo pakuona iwe adzakondwera mtima mwace
Here we see Aaron getting glad to see Moses, who has been called by God to set the Israelites free from bondage.
ndiyetu apa tikuona aloni akukondwera poona m'bale wake mose akubwera kukatulusa aisraeli mu ukapolo
And Aaron was a spokesperson to Moses.
ndiyetu aloni ameneyi anali cholankhulira cha mose kapena tinene kuti mneneri wa mose Whatever Moses spoke, Aaron was the one who was acting physically, practically, while the people are seeing.
motero kuti china chilichonse chimene mose wachilankhula aloni anali nkuchionesera machitidwe komanso kuonetsesa kuti zimene zikulankhulidwazo zichitike mthupi
God he was speaking to Moses. Moses was speaking to Aaron. Aaron was acting to the people.
mulungudu amalankhula ndi mose ndipo mose amalankhula ndi anthu ndipo a- Alo- a- mose amalankhula ndi aloni ndipo aloniyo ama, amaonesera machitidwe ake zimene zimafunikira zikhalire kwa anthu Moses was the one who was hearing and understanding the language of God.
mosetu ndi amene amatha kumva ndi ku- ah, ndi kuzindikira chilankhulo cha mulungu
Aaron, even though was doing whatever Moses was speaking, he was not hearing the language of God, but he was hearing the language of God through Moses.
ndipo tu aloni ngakhale kuti iye amaonetsera machitidwe a zimene mose walankhula pamaso pa anthu aloniyu samatha kudziwa chilankhulo cha mulungu koma mu- eh, aloni amamva chilankhulo cha mulungu kudzera mwa mose So Aaron was hearing the language of Moses.
ndiyetu aloni amamva chilankhulo cha mose The people were hearing the language of Moses through Aaron.
ndi anthu amamva chilankhulo cha mose kudusira mwa aloni So God is the one who called Aaron to Moses so that he should be acting, doing things so that the people might hear the language of God that have spoken to Moses through Moses to Aaron.
ndetu mulungu amene anachitira dala kumudzutsa aloni kuti apite pamodzi ndi amose ameneyi ndi cholinga chonena kuti anthu akamve chilankhulo cha mulungu mosavuta kuchokera kwa aloni pamene aloniyo azichimva kuchokera kwa mose
Aaron was a priest doing all services to the people
ndetu aloni anali ndi kuthekera kochita zina zilizonse pamaso pa anthu
So here we see that God called Moses to the mountain and he left Aaron to be with the people in a village.
ndetu apa tikuona mulungu akumuyitana mose kupita ku phiri pamene aloni akusala ndi anthu kumudzi Staying with the people with Aaron had no problems because the hope of the people was in Aaron because they saw Aaron doing things.
kulankhulatu ndi anthu kwa aloni silinali vuto ndipo amamvana bwino kwambiri ndi anthu chifukwa anthuwo amatha kumuona aloni akuchita zina zilizonse zotheka So you can see the difference between Moses and Aaron. That Moses can stay with people, but the people are having more comfortable to stay with Aaron because he's the one who was doing things.
ndetu mukhoza kuonano kusiyana pakati pa mose ndi aloni kuti mose amatha kukhala ndi anthu koma anthuwo samamva naye ufulu chifukwa yenera kuti samatha kumvetsetsa mosavuta koma amamva bwino kwambiri akakhala ndi aloni
Aaron and the people had one common language that they were communicating, and they had no problem in communication.
aloni ndi anthu anali mchilankhulo chimodzi ndipo sikunali kovuta kulumikizana But for the people to understand the language of God, then it needed Moses to speak to Aaron so that he can communicate the common language, but they might hear the mysterious language from Moses.
komanotu kuti anthu amve mawu a mulungu zimatengera kuti mulunguyo alankhule kaye ni mose ndiye mose alankhule ndi aloni ndiye aloni yono alankhule ndi anthu kuti athe kumva mawu a mulungu Here Moses is on the mount waiting from the Lord to come down with laws.
ndetu apa mose ali ku phiri kuyembekeza kulandira chilamulo
Bible says Moses was with God on the mountain almost 40 days and 40 nights.
ndiye baibulo limanena zonena kuti mose anakhala ku phiri pafupi masiku 40 usana ndi usiku So when Moses was on the mount, the people were counting the days. And when he saw the prolong, prolonging days, they thought in their minds, in their heart, that Moses delayed.
ndiyetu pamene mose anali ku phiri anthu aja anakhala akumawerenga kutalika kwake kwa nthawi mmene masiku anachulukira pamene anaona kuti masiku aja achuluka anayamba kukhala mchikayiko kuti "Ah, mose ameneyi mwina mwake uzasokonekera kumeneko
Here we can see that a person always needs first things. He always needs things to be happening now, now, as he wishes.
ndetu apa tikhoza kuona kuti mwa munthu mmakhala changu chofuna zinthu zitangochitika pompopompo
Because a man is very blind to the things of God. He always likes things to be happening. Same time he's wishing, he's thinking, without knowing that our God is the God of time.
ndiye chifukwa choti munthu ndi wakhungu pa zinthu za mulungu m'malo mwake iye amafuna zinthu zichitike mwachanguchangu pompopompo monga mmene iye akufunira posadziwa kuti mulungu ndi wanthawi ndipo mulungu amachita zinthu nthawi yake
Verse 1 it says, And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron.
chifukwa vesi wanilo likulankhula kuti koma pamene anaona kuti mose anachedwa kutsika mphiri anthuwo anasonkhana kwa aroni When they said people saw that Moses delayed, it means the people get tired to wait upon the Lord. Then they exercise their will.
akamanenatu kuti anthuwo anaona kuti mose anachedwa akutanthauza zonena kuti anthuwo anatopa nkudikira pa mulungu m'malo mwake anafuna kwe- anangoyamba kuchita chifuniro chawo
The second thing, after exercising their will, they said they gathered themselves.
ndiye chinthu chachiwiri chonena kuti pambuyo pofuna kuchita chifuniro chawo anasonkhana ah, anadzisonkhanitsa okha This is showing how wicked a man is. When he is exercising his will, he loves to gather things of himself, and he gathers himself, they gathered themselves.
ichi chinthu chikungoonetsera mmene munthu alili wofoka kuti munthu akafoka amayamba kudzisonkhanisira pa iye yekha zinthu
Now the wicked people gathered themselves to Aaron.
ndiyatu anthu ofoka awa anasonkhana okha kwa aloni
And here we can see that Aaron, when they say they gathered to Aaron, it means Aaron welcomed them and he saw their gathering that it is good.
ndipotu apapa tikamaona mmene akunena kuti anthu awa anasonkhana kwa aloni zikutanthauza kuti aloni yonse anakondwera nacho pochiona kuti anthu amusonkhanira kuti nchabwino
At first, we heard that Aaron was glad to see Moses when they met each other.
Ah, poyamba pajatu tawerenga ndikumvanso kunena kuti mose aisite aloni anakondwera pamene anakumana ndi mose
But here, the same Aaron who gathered, who was glad to meet with Moses, is accepting the people who has rebelled against God.
komatu apa tikumaona aloni yemoja amene anakondwera ndi mose uja akulandiranso anthu amene akuyima kutsutsana ndi mulungu
Here, the people had one voice, one word to speak.
ndetu anthu apa apanga mgwirizano ali ndi liwu limodzi loti alankhule
And they spoke like one man, saying, and told Aaron, Up, make us gods.
ndipotu anayankhula monga munthu mmodzi nkulankhula mwamphamvu kwa aloni nkuti uka utipangire ife milungu
This was not very difficult for them to gather themselves together because they had one common language that they were communicating.
ichi chitu sichinali chovuta kwa iwo kuti asonkhane chifukwa chonena kuti anali mchilankhulo chimodzi chimene amalumikizana The oneness in common in, in language makes them to have a concrete decision so easily, and they communicated that language to Aaron because he's the fellow person who knows that same language that they do communicate.
kumvana chilankhulo chimodzi ndi zimene zinawapangisa kwa iwowo kuti kus- kukhala pamodzi kwawo kusakhale kovuta ndi kuwasonkhananso kwa aloni chifukwa chonena kuti amadziwa kuti aloni ameneyi paja amamvana nayenso chilankhulo
and they told Aaron, make us gods.
ndipo anamuwuza aloni kuti utipangire ife milungu They never said make us make us God because they know that the sovereign God is never made by somebody.
sanamuwuzetu iye kunena kuti ayi utipangire ife mulungu chifukwa amadziwa zonena kuti mulungu amene iwo imapa yekhayi samapangidwa ndi munthu
They said gods because it's not one God, but it's many gods that had in their minds.
sananenetu kuti mulungu m'malo mwake ananena kuti milungu chifukwa amadziwa kunena kuti akati milungu ndiye kuti ndi milungu ya m'maganizo mwawo
Here we see that the people had a wish in their heart of needing gods before them.
ndiye apano tikutha kuona kuti anthu ali nchokhumba mkati mwawo chofuna kukhala ndi milungu pakati pawo
But here we can see that when these people led and Moses, still more in their hearts, they had gods that they think is their gods that they are to serve to.
pamene pano tikhoza kuona ndithu kuti munthawi imene anthu awa anali ndi Mose pakati pawo amatumikira mkatikati mwa mitima yawo munali anali ndi timilungu timeneyonso amatu- amatitumikira
Because the question may be, why so easily come come back to their hearts without following or waiting for Moses to come down to them?
chifukwa nafunso kuzomanena kuti nanga chinakhala bwanji chophweka kwa iwowo kuti asathe kudikira kukhala o- oyembekezera kuti moseyo abwerera pakati pa abwerera Because these are the same people who were persecuted in Egypt.
chifukwa tu anthu ake ndi omwewo aja amene amazunzidwa ku igupto aja
They are the same people who were complaining in Egypt.
anthu ake ndi omwewo amene amadandaula ku igupto
They are the same people who saw with their eyes all tribulations, persecutions, tormentings in Egypt.
anthu ake ndi omwe amene anaona ndi maso awo chisautso chizunzo mavuto onse mu igupto
But at the same time, after getting saved from that situation, they are the same people who spoke from their hearts.
komatu nthawi yake yomweyo pambuyo pongoti atulutsidwa mu igupto muja ndi anthu omwewonso amene anakayamba kumafuna milungu mti- m'mitima mwawo Here again, we can see that there is no good wish in the heart of a person.
apaso tikhoza kunena motsindika kuti mulibe khumbo labwino mu mtima wa munthu A person, by all means, can never manage to have a good wish that can please God.
mwa munthu olozitavuta bwanji kulibe ganizo kapena khumbo labwino likhoza kupezeka lokondweretsa mulungu
Whatever a person is doing from his heart is very wicked, is very rebellious, and is very transgressing.
chilichonse chimene munthu amalingalira mu mtima mwace ndi choyipa ndi chopanduka ndi chowukira kulibe chabwino
Even if the thing can seem to be good in the eyes of people, but as far as it's coming from within the heart of a sinner, that thing is very wicked, is not a good thing before God, and it's unacceptable.
ngakhaletu zinthuzo zitakhala kuti nzooneka bwino pamaso pa anthu koma bola ngati zikuchokera mkati mwa maganizo a munthu wochimwa zinthu zimenezo nzoyipa ndipo nzosalandirika pamaso pa mulungu Here, God allows the people to exercise their will in gathering themselves, in speaking with one language to Elon, and in doing whatever they can.
apatu mulungu tsopano wachita kuwalola anthu kuti akhale pamodzi achite chifuniro chawo awu- awu- asonkhane kwa aloni ndi kupanga kena kalikonse kamene wakupanga
The question might be why God allows them to exercise their will.
funso mwina nkumanena kuti koma nchifukwa chani mulungu analola kuti anthu awa achite chifuniro chawo
Is for them with their blindness to continue being blind so that He might separate His own from the chaff.
ukuti nkuti wa khungu apitirize kukhalabe nkhungu lake ndi cholinga chonena kuti mwini wake yehovayo akasiyanitse pakati pa nkhusu ndi ndi tirigu
Because, look, the same very verse 1 when they asked the gods before them, they continue by saying, For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we know we wot not what is become of him.
chifukwa taonani pa vesi 1 ipo pamene anthu awawo amakapempha milungu anapitiriza kulankhula kuti pakuti mose uyu munthuyu anatikweza kuchokera mdziko la igupto sitidziwa chomwe chamgwera
So when you you can see their minds thinking that or speaking in that way, like they are much concerned to, Mo, to Moses We don't know what has happened to him. So make us gods. It seems like they are caring people.
ndetu mukamaona mmene adabwerera anthu awa kumalankhula m'maganizo mwawo kapena mmene mawu awo amamvekera akamalankhula za mose kuti ayi sitidziwa chimene changwera amakhala ngati kuti anthuwo ndi okhudzidwa ndi ku- ndi moseyo
So it's where there is a dangerous in the groups of people. They spoke like they are a much caring people, while they are blind, very wretched, very rebellious, and very sinful.
ndiyetu apapo kumene kuku kumene kuopsa kumene kumapezeka m'magulu a anthu amene amasonkhana kuti akamalankhula mawu awo amamveka ngati ndi okhudzika pamene mkati mwawo monse anthu owukira anthu opanduka anthu osamvera Because when somebody is preaching and not preaching the gospel, I I mean these congregations, these religious groups of people, when they are speaking, thinking that they are preaching the word of God, they preach they are much concerned and that they are caring people and that they are directing people into heaven. They think and they do acting like they are truthful people and they are speaking the truth.
chifukwa tu muone mmene amachitira anthu amene amalalikira amene amangolalikira uthenga wamba osati uthenga wabwino uh, uthenga wabwino wa anthu ake osankhidwa ayi akamalalikira uthenga wawo amamveka ngati kuti ndi anthu amene ndi okhudzika kwambiri ndi anthu amene achita utumidwa ndi mulungu kukhala ngati kuti pa mtima pawo pali kanthu konena kuti akumva kupweteka mkati mwawo
Never get glad if masses of people are using this Bible in the name of preaching and say that they are brothers and sisters. Never be glad with that and never welcome the people in that M- world.
musamakondwera ndi mtundu wa anthu awoterewa akamatenga mabaibulo awo nkumanena kuti aya akulalikira inuyo msamawalandira chifukwa zimene amalalikilazo mmaganizo awo
Because preaching the little gospel is speaking what God did, what Christ did, to whom Christ did, why he did that.
chifukwa kulalikira uthenga weniweni wabwino ndi kulalikira chimene mulungu anachita chimene khristu anachita chimene khristu anachitira munthuyo ndi chimene chenicheni chimene khristu anabwera kudzamchitira munthu
self concerning about Moses made them gather together so that they should make gods of their hearts and of their will.
kukhudzika kwawo pa mose kunawapangisa kuti iwowo asonkhane pamodzi ndi kuti apange chifuniro chawo
Verse 2 says,
monga vesi lachiwiri likuti
And Aaron said unto them, Break off the golden earrings which are in the ears of your na- wives and of your sons and of your daughters. Bring them unto me.
ndipo aaroni ananena nawo thyolani mphete zagolide zili m'makutu a akazi anu ana anu aamuna ndi akazi ndi kubwera nazo kwa ine
Again, here we can see that when the people were gathering themselves, they had already earrings in their ear, in their ears, and they had already golden earrings in their hands.
ndiyetu apanso tikuona kuti anthu awa amene amakasonkhana nkuti nkati a- alikale ndi ndolo za m'makutu komanso makhoza m'manja mwawo
In other words, we can say that when they were gathering themselves, they were making those earrings to to get closer to each other so that they should be matched with its number, so that the money money made God should be around them and they should made it.
munjira ina tikhoza kunena kuti mmene anthu awa amakasonkhana amakhala kuti akusonkhanisa ndolo zambiri akusonkhanisa makhoza ambiri ncholinga chonena kuti akaziyika pamodzi athe kukwanisa akamulunga mulungu opanga ndi anthu amene akhoza kukhala pakati pawo
The question might be why so Elon can have that decision to tell the people of breaking the earrings off from their ears and make God
chifukwa funso likhoza kumanena kuti n'chifukwa chani aloni kunali kosavuta kwa iye kulankhula kunena kuti ayibweresani ndolo ndipo ndi makhoza anu kuti tipange milungu Because this Aaron is the same Aaron that did whatever Moses told him.
chifukwa tu aloni ameneyi ndi aloni yemweyo amene amachita china chilichonse chimene mose wamuwuza iyeyo The question might be Israel.
funso likhoza kukhala kuti n'chifukwa chani kunali kosavuta kwa aloni
The second thing, when the people gathered to themselves and went to Elon and spoke of this, it means they believed and they know that the right person who can manage to design the God and make the God according to our wish is the same Elon who has been doing things. So he had the senses of that man-made God.
Ah, chinthu chinanso tikhoza kuti kuchiona apa nchonena kuti anthu awo amene amakasonkhana kwa aloni nkumamuwuza zonena kuti atipa- atipangire ti miru- mu- milungu amamudziwa aloni ameneyi kuti ngati kuli munthu amene amatha kupanga bwino amene akhoza kukwanisa kupanga timilungu tabwino ndi aloni ameneyi
What makes Moses to stay a little bit longer with God on the mount is for the people to exercise their will so that the God of their hands should be made and should be worshipped. To show that in a man there is no good thing and a man can never wish to do a right thing, reasonable before God.
chimenetu chinapangisa kuti mose achedwe kubwera nkuti anthu achite chifuniro chawo anthu apwanirise maganizo awo athe kupanga ti miru, uh, milungu imeneyi ndi kuyipembezera ndi cholinga choti chikaonesere poyera kuti mwa munthu mulibe kanthu kabwino kamene kakhoza kukondweretsa mulungu Here, the, God, the golden earrings are in the hand of Aaron, broken off from the ears of the Israelites and the sons and daughters.
ndipotu apa tsopano tikuona mphete zagolide ndolo zagolide zili m'manja mwa aloni zoperekedwa ndi anthu amene anadzisonkhanira okhawa kufuna milungu The same Aaron is having those golden earrings in his hand, while is the same one who did all miracles that Moses told him.
ndipo aloni wake yemweyo amene wanyamula mphete izizi ndi ndolo izi zagolide m'manja mwake aloni wake ndi yemweyo amenenso anakachita zodabwisa zonse zimene mose anamuwuza pamaso pa israeli
This is Aaron having the golden earring, the same Aaron whom God named to Moses. That is the one who is to go with you.
aloni wake yemweyo amene wanyamula mphete ndi ndolo zagolide m'manja mwake ndi yemweyo amene mulungu anamuwuza mose kumuyitana anamutchula mulungu kuti pali aloni amene uti upite naye
So, in other words, you can say that it's God who directed Elon to Moses so that you are during the way he should make this golden calf to let the people worship so that it should separate the erect from an erect.
nkulankhula kwinatu tikhoza kunena momveka bwino kuti mulungu anachitira dala kumlola aloni ameneyi kuti ayende pamodzi ndi mose ndi cholinga choti mkati mwa ulendo mo aloni ameneyi akakwanise kupanga mwana wa ng'ombe wa golide kuti akathe kusiyanisa pakati aus- osankhidwa ndi osasankhidwa
And Aaron did whatever was to be done so that the hearts of the people should go there. And uh, at the end of the day, if somebody will come out from this, it should be God who is saving that person.
ndipotu aloni kwa aloni anapanga kuthekera konse pamaso pa anthu awa kuti anthu ankhulupirire kuti mwa aloni zonse zimatheka ndi cholinga chonena kuti tsiku limene wina akatuluke pakati pawo akangokhala chabe kuti ndi mulungu amene wamtsogolera
In other way around, we can say that when Aaron was making this calf from the golden earrings, this was the time of silence. eh? God was not speaking to the people because the little speaker that was speaking to the people is with God at the mountain.
mukulankhula kwina tikhoza kunena chonchi kuti mu nthawi imene aloni amakapanga mwana wa ng'ombe uyu wa golide fano iliri inali nthawi yachete imene mulungu samalankhula ndi anthu chifukwa iye amene anali cholankhuliramo cha mulungu amene ndi mose anali atachoka pakati pawo This is the time of silence of God, is the time of forming of false religion because God is silent.
nthawi yachetepo ya mulungu iyi ni nthawi imene imakapangidwa chipembedzo chonyenga chifukwa mulungu wakhala chete
The gathering together of these people with one speech is the forming of false religion that will have false belief against God.
kusonkhana pamodzi kumene kunakachitika anthu awawa am- amakachita anthu awawaku kunali kupanga kapena kuti kuumba chipembedzo chonyenga chimene chiti chilankhule motsutsana ndi mulungu Let me tell you, brothers and sisters, that there is a false religion that had one common word, one common language that will speak and love each other and have one accord in the name of serving the Lord.
lekani nkuze nokondedwa palitu chipembedzo chonyenga chimene chili ndi chilankhulo chimodzi chimene chimamvana chimodzi chimene chimakondana achima- am- ah, chimene chimakondana ndithu mcholinga chonena kuti chikalankhule bodza
How can we know that there is a false religion that had one common language?
ndeno tikozoziwa bwanji kuti pali chipembedzo chonyenga chili mchilankhulo chimodzi
I remember one of the previous sermons that I was preaching. I was saying that there is groups of religions that are doing things with oneness in the name of serving the Lord.
ndikukumbukiratu nthawi inayake kumbuyoku ndimalankhula nthawi imwe ndimalalikira kunena kuti chilipo chipembedzo chimodzi chimene chili mchilankhulo chimodzi
For example, I was saying that there is pastors fraternal, whereby pastors from different denominations fraternize themselves together in the name of serving the Lord.
mwachisanzo ndinalankhulapo kuti palitu mgwirizano wa azibusa umene azibusa osiyanasiyana ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana amasonkhana mchiyanjano chomanena kuti ali ndi mulungu mmodzi
Again, I was saying that there is a fellowships whereby different congregations meet together in the afternoon hours, serving, singing, dancing with one song, one language, in the name of serving the Lord.
komanso ndinayankhulapo zonena kuti pali chiyanjano china cha anthu amene amadziyesa okha opemphera chimene amasonkhana madzulo atatha kuweruka ku matchalitchi awo chimene amachitchula kuti mchiyanjano cha okhulupirira amayimba nkumayimba nkumakondwera mu dzina lokuti akuti akutumikira mulungu mmodzi
And there is another way of speaking that denominations are speaking. They say that We have different names, but one God. And praying, serving the Lord is like mountain whereby people will be climbing, climbing to the top using different sides. What is needed is, is to meet at the top.
komanso pali kulankhula kwina kumene magulu a anthu azipembedzo kumene amenewa amalankhula pomanena kuti "Ayi, anthu fe ndife amodzi ndipo zili ngati phiri kuti ena amakwerera uku ena amakwerera uku koma tonse cholinga chathu nchoti tikakumane pamwamba This is very difficult and it's very dangerous. And uh, it's, it's very difficult for somebody to break it or to come out from this bound.
izitu ndi zovuta komanso ndi zoopsa chifukwa nkovuta kwa munthu kuti atulukemo kapena kuti adziphwasule
If it is for somebody to realize and know that this is the bondage, this is not truth, this is not the little way of serving the Lord, it is very difficult for somebody to recognize this only unless when it pleased God to reveal Christ to you, the crucified Christ, then is when you see that it's God alone who takes out a person from this bound.
kuopsa kwa zinthu zimene zitu nkonena kuti ngakhale wina atati aziwe kuti izi zikuchitikazi ni- ah, ndi ukapolo kapena kuti ndi goli limene ndamangidwamo sungathe kutulukamo sungathe kudzichosamo iwe wekha m'malo mwake zimangotengera mulungu wi- mulungu yekha kuti ngati utatulukamo ukadziwe kuti ndi mulungu chabe ame- amene wakutulusa mu ukapolo wa mtundu umenewo
coming out from false religions ca- takes God to do whatever He can or and exercise His will in letting you out from it. Accept that a person will die in those false religions.
kutuluka mchipembedzo chonyenga zimangotengera mulungu yekha mwakufuna kwake kuti akuchitire nkukutulusamo iweyo mmene momo koma kupatula pamenepo ndiye kuti basi udzafera mchipembedzo chonyengacho So when Christ, when it pleases God to reveal Christ to you, and when Christ has been revealed to you and uh, you have come out from this bound, you will never glorify yourself, but you sit down and start listening to God and to Christ, and you say, Christ is worthy to be praised.
ndiyetu pokhapo pamene pakondweresa mulungu kuti akuvumbulutsire khristu ndi khristu wopachikidwa akavumbulutsidwa mwa iweyo pamenepo sudzadzilemekeza iwe wekha komatu udzalemekeza mulungu yekha amene wagwira ntchito yonseyo ndipo kwa iwe kuzangokhala kukondwera ndi kuyimbira nyimbo yolemekeza khristu kuti mwayenera kulemekezedwa ndi kutamandidwa
The self, the selfness that was in the heart of this togetherness helped them to create another blindness to the blind people.
kudzimva kwa anthu awa kumene kunakhala mkati mwawo kuti apange mgwirizano kunawathandiza kuti munthu wakhungu akhalebe wakhungu
So the second thing that we see here, it was very easy for them to make God of their hands because they had already gotten earrings in their ears, in their hands.
chinthu china chomwe tikuchiona apa ndiye kuti kwa iwo anthu awa kunali kosavuta kudzipangira milungu chifukwa anali kale ndi ndolo komanso malingi a golidi
The resources of man-made God was very available in the hands of each and every person.
zipangizo zopangira milungu imene yochita kupangidwa ndi anthu zinali zilipo ndithu m'manja mwa munthu wina aliyense This is speaking about the first religion that uh, simplifies justification, simplifies salvation, simplifies everything of the real gospel, thinking that God loves everybody and that everybody can do whatever he can to be acceptable before God.
ichitu chikulankhula za ma- zipembedzo zonyenga zimene zimaphwekesa chilungamo cha mulungu zimene zimaphwekesa chipulumutso cha mulungu zimene zimalalikira nkumanena kuti mulungu amakonda wina aliyense kumachiona ngati chopepuka nkumamupasa munthu ntchito yomaona ngati kuti ali nkuthekera ukuti akhoza kukondweretsa mulungu Salvation is not easy for one to be saved. It takes death of the begotten Son of the Father, Jesus Christ. So the one to be saved by Jesus Christ is by grace and grace alone, because God chose him before the foundation of the world.
chipulumutso sichophweka chifukwa chipulumutso chimenechi chinatengera mulungu mwini wake kupereka mwana wake wobadwa mmodzi yekhayo kuti akakhale nsembe yaku- ya- yopulumutsira anthu ake ndipo kuti iye amene akupulumutsidwayo akangolemekeza mulungu yekha
Verse 4 says, And he received them at their hands, meaning they gave him, and fashioned it with graven tool, which means the graven tool was around. And after he had made it a modern calf, man made God, and they said, These be thy gods, small G O D S, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.
chifukwa vesi 4 likuti ndipo anazilandira ku manja awo kutanthauza kuti anthu anachita kuzipereka kwa aroniyo nachikonza ndi chozokotera kusonyeza kuti chozokoteraso chinalipo kale nachiyenga mwana wa ng'ombe ndipo anati siyi milungu yako kutanthauzatu kuti milungu osati mulungu israeli imene inakukweza kuchokera mdziko la igupto
Here again, we can see that everything for the making of these man made gods was already available before they depart from Egypt, going to the promised land.
chinthu chinanso papa chimene tikuchionapo nchonena kuti zipangizo zopangira milungu imeneyi ya golideyi zinalipo kale mwa anthu anthuwo asanatuluke ku igupto
Because here it never shows that they had money and they the golden earrings and the graven tool on the way to the promised land. No, no, no, no, no, no, no.
chifukwato apapa sakuyankhula zonena kuti anthuwo ndipo anasonkhanitsana ndalama kuti akagule zipangizo zopangira zimenezonso ayi
When they were coming out from Egypt, they already had a remembrance to have the golden earrings and to have the graven tool instead of waiting for the time of God to come so that they should make a modern calf.
anthu awa mmene amatuluka ku igupto anakumbukira kunyamuliratu ndolo ndi malinyi awo ndicho zukutiranso pompo ncholinga chonena kuti akafika mnjira panjirapo zikachitika zofunika kuchitikazo iwowo akwanise kuzipangira mwana wa ng'ombe This was not new to God. God knew it before they left Egypt to the promised land.
ichitu sichinamdabwisa mulungu ayi mulungu anachidziwiratu chinthu ichi anthu awa asanawatuluse mdziko la igupto He even know how will they fashioned their own gods of their hearts.
ndipo iye amadziwa ndithu ngakhale mmene iwo akhoza kuzapangira milungu yawo
That's why he made Moses to tarry some more days with him on the mountain so that the people should exercise their own will, making their own gods.
ichitu n'chifukwa chake mulungu ameneyi anamchedwesa mose mphiri muja ndicho linga chonena kuti awasiye mpata anthu awa kuti achite ndi kukwanirisa chifuniro chawo kudzipangira milungu yoyenga When Jesus Christ is not yet revealed to you, revealed to us, we have capability to make our own gods, the gods of our minds, the gods of our desire of our hearts.
pamene khristu asanavumbulutsidwe kwa ife timakhala kuti tili nazo zonse zopangira milungu ya maganizo athu kapena kuchita chifuniro zathu
That's why it is pleased by God to reveal to us Christ of the scriptures, the crucified one. We are very idolatry, we are very sinful, we are very wretched left to ourselves, and we can never please God by all means.
chifukwa chake pakapanda ku- kukondweretsa mulungu kuvumbulutsa khristu mwana wake wopachikidwayo mwa ife ifeyo ndife amafano ifeyo ndife awachinyengo ifeyo ndife osakho- osakondweretsa mulungu
How did Elon fashion the gods?
Kodi Aroni anamupanga bwanji, anayipanga bwanji milungu imeneyi?
The fashion God of their hearts was made according to the mind of Aaron.
Milungu imeneyi kunachitika mofanana ndi maganizo a Aroni.
So the idea that was in the mind of Aaron manages to fashion the gods that the people might worship and serve, which means they will follow the mind and the idea of Aaron, the human being.
Ndiyetu maganizo a Aroni anamutsogolera kukwanirisa kupanga mwana wa mwana wa ng'ombe amene ifano limene lili ndi kulika pamaso pa anthu ndi cholinga chonena kuti anthu alilambire kuti anthu akamati akulambira adzikhala kuti akulambira maganizo a Aroni.
So Aaron established another false religion to the false religions of the hearts that were with the people in their hearts.
Ndetu apa Aroni anakhazikitsa chipembedzo chonyenga, chipembedzo china chonyenga, chifukwa chipembedzo chonyenga chimenechocho chinali mkati mwake.
So the false religions were in the hearts of the people. They went to Aaron so that Aaron to give them establish another false religion of their mind, of his mind, of his idea, to be uh, to be worshipped by all the people togetherness with one language.
ndipo maka- chipembedzo chonyenga ichi poyamba chinali m'maganizo mwa anthu onse awa ndipo anthuwo anapita nawo maganizo amenewa kapena chipembedzo chimenechi kwa aloni kuti aloni achikhazikitse cholinga chonena kuti anthu onse azichipembedza ndi mtima umodzi
Because the question, simple question, is found on the last sentence of that version of God. When Aaron says, O Israel, which uh, this is your God, which brought thee up out of the land of Egypt.
chifukwa tu ah, funso afunso losavuta kuonesera funso limene likuonesera chinthu ichi chonse likuoneka pa mapeto pa nusu yake ya vesi 4 yo pamene mo aloniyo akuwauzana israeli kumanena kuti inu aisraeli si iwe israeli si milungu yako
So here we can see that Aaron is speaking that this is the God that bring out of bring up out of the land of Egypt the God uh, in the name of the sovereign God speaking to the golden calf, the man-made God.
ndiye taonani kuti aroniyo akulankhula ndi pa pakamwa pake kuwauzana aisraeli kumawuza kuti ayi si milungu yako imene inakutulusa kuchokera ku igupto mu dzina loma wanamiza anthu aja kukhala ngati kuti ndi mulungu wakumwamba koma ali milungu yopanga iwo okha This is, shows how wicked religions are. They will be speaking things of God in the name of sovereign God, but exercising the gods of their minds to the people. And the people get excited, worship them in the name, thinking that they are worshiping the sovereign God, while they are worshiping the gods of their minds.
ichinso chikuonesera mmene zipembedzo zabodza kapena mmene zipembedzo zilili zimawauza anthu kumakamba zinthu za mulungu mu dzina la maf- ah, mu dzina la mulungu koma kupanga zinthuzo zoti zamafano osati za mulungu koma nkuwapotoza anthu mitima yawoyo kuti akhoza kuwa- kuwakhulupirira ndi kumalambira maganizo a milungu yawoyo kumaona ngati ndi mulungu wakumwamba Because how can you understand the last sentence of verse 4 with the other sentence in verse 1?
chifukwa mu- inuyo mungamvetsese bwanji kumapeto kwa ndime iyi ya vesi folo ipo ifananiza ndi vesi yoyamba
Because verse 4, the last sentence, Aaron is speaking that these be thy gods, O Israel. which brought thee up out of the land of Egypt, speaking the gods that bring up out of the land of Egypt the Israelites.
chifukwa tovesera folo nunso yakera mwa aroni akuwauza ana aisraeli kuwauzana kuti uyu iyitu ndiye milungu yako israeli imene inakutulusa mu dziko la igupto kumafananiza kumawe- kumamu milungu imene akuifananiza ndi mulungu weniweni amene awanawatulusa aisraeli ku dziko la igupto While in verse 1 it says, When they saw that Moses has delayed, they said, Make us gods.
pamene vesi loyambalo likulankhula zonena kuti pamene anaona kuti mose wachedwa pamene anaona kuti mose wachedwa kutsika mphirimo anthu anasonkhana kwa aroni
And he said, Make us gods.
ndi kunena kuti utipangire milungu Now, the people are asking the man made gods to be before them because Moses has delayed.
ndiyetu anthuwo akumpempha aroni kuti am- awapangire milungu chifukwa chanena kuti mose wachedwa Now, the gods of their mind has been made because Moses has delayed. And Aaron now is speaking that these gods are the gods that brought you up out of the land of Egypt.
ndiyetu milungu ya m'maganizo awoyo yochita opangayo yapangidwa ndiye mukamaona novesera folo lija kulankhula kumene aroni akulankhula akuchita kulankhula zonena kuti iyitu ndiye milungu imene yakutulusani kuchoka ku igupto
Here is speaking how dangerous the religions are. They act, they do things, they speak things like it's truth, while it's compromising the gospel. Get careful with these things.
ichitu chikulankhula kuopsa kwa zipembedzo mmene kuliri kumayankhula zinthu za m'maganizo mwawo zinthu zo- zomwe amachita kupanga m'maganizo mwawo nkumaziona ngati ndi zinthu zoti zikuchokera kumwamba akupanga ndi mulungu khalanitu osamalira ndi zinthu zotere izi Religion kills, religion destroys, religion does everything very evil.
zipembezo zimapha zimaononga zimapanga china chilichonse choyipa
Be careful with these so-called pastors, so-called preachers that are moving around up and down in the name of preaching. Make sure be never be friends of them and friend yourself to them. They are wolves.
musamale ndi anthu amene amadzitchauka kuti ndi abusa amene amadzitchauka kuti ndi azilaliki amene amanka na amayendayenda na amazungulira kumaona kumakhala ngatana kuti ndi olalikira musapatikane nawo asakhale anzanu muzipatule kwa iwo chifukwa amenewo ni mimbulu
Here, Aaron is establishing the man-made God to show how dangerous the man-made religions or these false religions are doing in the name of serving the Lord.
apa aloni wapanga milungu yochita kuyenga iyi ndi kukhazikisa ah, chipembedzo chonyenga ichi kuti chikaonesere mmene chipembedzo chonyenga chilili pa zinthu zokhuza mulungu
What we can see here is that God gave them the spirit of slumber so that they should never hear or remember or so that this is not the real God, but they should worship those man-made gods.
chinthutu china chimene tikuchiona apa nchonena kuti mulungu anachita kuwapa sadala mzimu watulo kuti asathe kuona kapena kumva kuti zimene akupangazo ndi milungu ya maganizo awo yochita kupanga munthu That's why coming out from this bondage it takes God after revealing Christ to us.
chifukwa chake kutuluka mu goli lotereri zimangotengera mulungu kuvumbulutsa mwana wake khristu yekhayo mwa ife As we are finishing the message of today, let us open the book of Acts, chapter 7, verse 39.
pamene tikumaliza kuwerenga kwa tsiku la lero tatiye titsegule mabuku athuwo m'buku la machitidwe chapter 7 ndime yake ya 39
Esther starts by saying, To whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt.
vesi la 9 likuti amene makolo wathu sanafuna kumvera iye koma anakhala a- anakankha anamkankha achoke nabwerera m'mbuyo mu mtima mwawo ku igupto So when they said they turned back to Egypt in their hearts, it means the gods that they made was the gods of Egypt.
ndiye akamanena zonena kuti anamkana nabwerera m'mbuyo ku igupto akutanthauza kunena kuti m'mitima mwawo milungu ija imene anayipanga ija inali yowakumbutsa yowabwezera ku igupto
When Christ is not revealed to us, we will excise our personal gods, the gods of our hearts, in the name of serving the real God, the sovereign God.
ngati khristu sangavumbulutsidwe kwa ife tizapanga zina zilizonse za maganizo athu ndi kuziyesa zimenezozo ndiye mulungu weniweni wamoyo
Verse 40 saying unto Aaron, Make us gods to go before us. For this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him, like caring people.
chifamvese la 4 akuti nati ndi aloni tipangireni milungu yotitsogolera ife pakuti mose uja amene anatitulutsa mu igupto sitiziwa chomwe chamgwera kuchitatu monga anthu oti akhudzika
So the making of the golden calf is turning back to Egypt.
ndiyetu kupanga milungu yochita kuyenga iyi kunali kubwerera ku igupto
The serving the gods is showing the coming back to the world.
kutumikira milungu kumangoonetsera kubwerera m'mbuyo kwa dziko
Verse 42 says, Then God turned and gave them up to worship the host of heaven, as it is written in the book of the prophets. O ye house of Israel, have you offered to me slain bulls and sacrifices by the space of 40 years in the wilderness?
chifamvesera foni likuti koma mulungu anatembenuka nawapereka iwo atumikire gulu lakumwamba monga kwalembedwa m'buku la aneneri kodi mwapereka kwa ine nyama zophedwa ndi nsembe kapena makumi anayi m'chipululu nyumba ya israeli inu
Here we see that God is the one who gave them hosts of heaven to worship.
apatu tikuona kuti ndi mulungu mwini wake amene anawa- anawapereka iwo kuti alambire zakumwamba So for someone to get out from this bondage is the same God who gives the hosts of heaven to worship, who will take you out from that bondage. And you say, to God be all the glory and honor.
ndiye kwa munthu wina wache kuti atuluke mugoli mu ukapolo wotewu kulambira mulungu wona wakumwamba zingotengera mulungu mwini wake ndipo chikachitika ichi kwa iwe uzangoti ambuye akule alemekezeke alandire ulemu wonse ndi matamando May God help us see our wickedness, how we are very wretched before Him, and see the beauty of our Lord Jesus Christ who died on the cross.
ambuye atithandize kuzindikira tokha uchimo wathu komanso kuona kunyasa kwathu pamaso pa mulungu ndi kuti tikathe kungolemekeza mulungu yekha mwa mwana wake yesu khristu